Iyi ni radiyo nk'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm jana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederika nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa watumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga inyuma y'aho amakuru y'igihugu cy'u Burundi yakoranyije urwaruka rurenga ibihumbi bibiri mu ntango y'uku kwezi kwa kabiri mu nama yari ifite intumbero yo kuraba ukuntu urwaruka rwo kwijijukira ibikorwa by'iterambere bamwe muri bo bitabye iyo nama basanzwe barangura ibikorwa byo kwiteza imbere bavuga ko impanuro bahakuye zari ingirakamaro bavuga ko imigambi leta iriko irashira imbere yo korohereza urwaruka rutanguye ibikorwa by'abagwizatunga izorufasha kandi izogabanya intambamyi zahora zibabangamira babona ko kubagabaniriza amatagisi no kuba ah, tangisha no kubata- kubata- kutabatangisha amakori cyane cyane mu mwaka wa mbere batanguye ivyo bikorwa bizabafasha cyane na burya umwaka wa mbere ari wo wama ugorana mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye bamwe mu rwaruka rwari muri iyo nama kugira ngo batubwire niba ba- hari ingoga bahakuye bakuye muri iyo nama canke niba babona ko atakizohinduka turaba kandi turi kumwe n'umuhinga akomeye cyane mu bijanye no gutanguza ibikorwa byo kugwiza kwiteza imbere turi kumwe turaza tu- kuba turi kumwe n'umufasoni salome ntegeka turiko turamurondera kuri telefone mu kanya araboneka arahubwo yishyira hamwe ki max rigwanya gufungura nabi cane cane mu bibondo ari bujumbura mu burundi tuba turi kumwe kandi na Hugues Nimpagaritse arongoye isosiyete yitwa Green Production Corporation ibanga entrepreneur uh, environmentaliste uh, turaba kandi turi kumwe uh, na Apollinaire Shimimana umurundi aba muri Georgia muri leta zunze ubumwe za amerika ah, ni umuhinga anonosoye ivyerekeye ubutunzi akaba mu bikorwa vyiwe vya misi yose yigisha imiryango ku bijanye n'umutungo wabo eka hamwe no kubungabunga uwo mutungo Ah, ikiganiro ah, kirengana ku ndwi rimwe mu ndwi yise empower hour Ah, mu kanya rero nibaza ko ah, produ- producteur producteur eh, ariko ararondera abo turi kumwe ariko tura- muri iki gihe turi kumwe na Apollinaire ari mu ntara ya Georgia Ah, mu- mu- mwaramutse neza Apollinaire mwaramutse neza ba frederic Eh, murakomeye Turashi- tura- turaho turashimira imana ni ibihe byifashe gute ngaho
mvuze ngo ibihe byifashe gute harakanye ha- mufise neje nyinshi eh, ibihe byifashe neza hameze neza rwose ha- hasa neza ariko harakanyuze muga nta- nta nejeri rufise hano Mm. Eh, turaca- turacarondera abatumire urwaruka bamwe mu rwaruka bagiye mu nama bakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cyane cyane urwaruka ruri mu bikorwa vyo kwiteza imbere ariko mu kanya nibaza ko tubabona amatelefone acagoranye ariko nashaka hamwebwe rero ah, mumenyere cyane rwose ibikorwa vyo kugwiza itunga nagomba mutangure mutubwire ah, ivyo murangura mu kiganiro mushikiriza kuri zoom aha muri leta z'ubumwe za amerika ikiganiro gikurikirwa cyane rwose n'abantu bose eka abanyamerika bara- abarundi eka abantu bose mutubwire gato icyo kiganiro cyanyu ukuntu cyifashe
Eh, murakoze cyane frederic icyo kibazo Um, muri make twebwe ibyo dukora um, kandi nsanze ndi mumaze n'igihe eh, dukora ibintu bijyanye no- no kwigisha abantu kugira ngo bashobore gutegura akazoza murabona murabizi mu buzima kenshi abantu iyo bagomba iyo umuntu avutse arakura hama akajya ku ishuri ajya ku ishuri kugira ngo arondere ubumenyi kugira ngo azoshobore kuronka ak- akazi keza eh, kugira ngo twumbure isosiyete kanaka ishobore kumu- kumwangaja imuha akazi ariko oh, twasanze kenshi abantu benshi baragenda ku ishuri ugasanga biragorana ugasanga aka kazi ntikabo- nikabone- ntikabonetse biturutse n'uko abantu ba- bazi yuko bagiye ku kazi bazi yuko leta ariyo itanga ubu- ubudo Eh, tumaze kubona yuko bida- ata- atari ko biri fashe du- dusanga yuko um, byiza ari ukuja ku ishuri kugira ngo twironderere ubuzi twebwe nyene Eh, urumva rero kenshi usanga tugenda ku ishuri kugira ngo turondera tugende kurondera tuze kuronka akazi urumva turonka uwu- uwuduha akazi kubera ubumenyi dufise ariko twasanze ari byiza ko umuntu yokoresha ubwo bumenyi afise kugira ngo ashobore eh, ku- kurondera ubwo buzi we- we nyene ashobore kwitunganiriza ubwo buzi mbere bishobotse ashobore no gufasha abandi Rero twebwe rero muri ibyo dukoramo ni gufasha aba imiryango eh, gutegura ka- ka- kazoza no kuba nko- novuga nko kubaka inzu y'ubu- y'ubu- y'akazoza y'ubutunzi rero eh, iyo ugomba kuba kubaka inzu ufise fondasiyo uherako ah, ntushobora gu- ntushobora guhera kubaka impome utarubaka fondasiyo hanyuma umaze kugira fondasiyo ukagira impome hanyuma ukagira plafo ukongera ukagarishako na twatire niko bigenda iyo ugomba kubaka rero mu twebwe dukora twigisha abantu gutangura gutegura akazoza amahera ukorera uriko ura- ura- urakorera dabodabo umenya gute ngira amahera ashobora kugukorera twigisha abantu kugira ngo bashobore kumenya gukoresha ama- ama- amahera kwitunganiriza kwironderera imi- imi- imirimo muri muri muri muri make hanyuma ukamenya amahera ukoreye ukamenya ingene uyagera ah, kandi umaze kuyagera n'ingene ushobora kuyagwiza agakura utegereza kumenya ingene uyakingira Ah, Ah.
no- no- novuga ingene uya- uya- uyaporoteje Eh, ah.
protection Abanyu- abanyuranyuranyu ni bande abantu bakurikirana icyo kiganiro ni nk'abandi cyane cyane Eh, n'abantu bose eh, n'abantu bose ah, eh, kuko ibyo dukora byose ibyo dukora ni ibintu bi- bi- ah, bikenewe n'aba- na- na- n'aba- n'abantu bose kuva ku mwana gushika ku muntu akuze kandi kuva abantu b'ubwoko bwose nta nta nta kuvuga ngo ubu- naho buri umutunzi naho umuntu umuntu- aho umuntu afise amahera menshi umuntu ashobora kuba afise amahera menshi mugabo bikamugora ingene ashobora kuyabika neza bikamugora aho ashobora kuyabika kugira ngo kumbure ntahombe ashobora kuba afise amahera aka- a- akaba agomba kugira umugambi mugabo kubera ah, kumbure i- idomena aba arimwo mu wose ngo hari ibindi atazi ingene bishobora kumufasha kugira ngo eh, nsho- no kuri kugira ashobore kuyu- kuyaporoteje kugira ashobore kuyu- kuyakingira ku buryo ayo mahera atazotwarwa n'abandi bantu bo hanze canke ah, ashobora adashobora kuriha amatagisi menshi bi- biciye mu- mu ma- mu mategeko urumva duke- n'abantu bose hariho abantu usanga bafise abana mugabo bikabagora Men.
kugira ngo bategure kazoza kabo kuja ku ishuri navyo turabifasha turabi- turabiba- turabibafashamwo urumva ni- n'abantu bose hafi serivisi z- yacu ikenewe n'abantu bose nta muntu n'umwe as- as- asigara in- inyuma Ha- hanyuma ah, mushikirantahe apolinaire nshimiyimana hariho ibintu bihambaye cyane rwose nk'umuntu agiye gutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere ategerezwa kumenya cyane cyane nka muri amerika aba bizwi ko nko ku izina s- swot analysis Mu- murashaka kutubwira ibintu umuntu akeneye guku- kumenya umuntu wese ashaka gutangura kwiteza imbere mu byerekeye ubutunzi
Ah, ico n'ikibazo cyiza cyane rwose Ah, kenshi iyo ugomba kugira gutegura gutegura ubutunzi cyane cyane ugomba kugira ku- ku- kwi- kugira imirimo yawe kugira bizinesi yawe icya mbere no kubanza kuraba yuko eh, iyo serivisi ko ike- ike- ike- ikenewe ikenewe n'aba- n'abandi yofasha yofasha abandi Eh, kandi ikindi ndashobora kwikubaza kugira ngo iyi serivisi ndayita- ndayihe abantu Ah, abo bantu nzoyiha bizoborohera kugira ngo ibashikire bizorohera kugira ngo bayironke kuko hariho serivisi umuntu atanga ugasanga bisaba yuko barinda kukuriha niba barinda kukuriha iyo iyo iyo iyo iyo ntuze ya- ya- ayo mahera ubaca kugira ngo bahe iyo serivisi eh, barayishoboye ni bo- ni bose ni bose bashobora kuyironka kugira ngo bashobora- ba- bashobore kuva ubwo bushobozi kugira ngo bashobore kuza kukwegera ubahe iyo serivisi eh, twebwe ivyo- serivisi zacu ntidu- ntiturihwa n'abantu turihwa turiha n'amakampani dukorana kuko dusanzwe dukorana n'amakampani menshi Ah, twebwe turi two- ni nko kuja hamwe mu bisanzwe tuja hamwe turi benshi tuka objective yacu niyo kwigisha abantu mu bisanzwe guhumura abantu kubum- kubabona ibintu ba- kubona ibintu bata- batari bazi batari bazi yuko bi- bibaho mu- muri muri kazoza mu gutegura ka kazoza muri ico gihe eh, twebwe service tubaha tu- tuba tuba tuba ntituba- ntibaturiha tura turabumvisha tuha- ahubwo tubaha ubumenyi tuba ni nk'ishure tubigisha umva tubigisha gutegura kazoza yego me- wavuze ikintu gihambaye cyane rwose ko eh, mu gutanguza nk'ibikorwa byo kwiteza imbere umuntu akeneye kuraba iyo serivisi ikenewe n'abandi Eh, tukaba tuzi ko kenshi na kenshi nk'aba abantu bo mu bihugu turimo kenshi na kenshi usanga biju- bijukira nk'igikorwa nka kimwe ugasanga umuntu agize akabari bose bashaka kugira akabari i- ikintu mwoha- mwotanga kimeze nk'impanuro ni ikihe twavuze ya SWOT analysis nk'uko utangura ukavyiga ukaraba ati wewe eh, ubuhinga bwawe buri hehe inguvu zawe ziri hehe kugira ngo urabe eh, ikintu kitoba kimaze gutangwa na benshi aho arico utangura kugira ngo ushobore kuronka n'abakiriya benshi
Ah, kuba utanguye ikintu ah, mura- mura- kandi reka mbanze ndaga- ndaga- mbanze ndabashimire kuri icyo kibazo ndafise akamaro kuko eh, kuri experience mfise eh, usanga umuntu ya- umuntu a- abagenda mu ma business gukora ibintu bitandukanye mugabo usanga nta- ntashoboye gu- gutera imbere iyo bu- bishitse muri muri icyo gihe ah, si kuvuga yuko iyo serivisi mu bisanzwe kugira habe ite- habe iterambere haba ibintu byinshi kandi ntushobora gukora ikintu ngo u- uvuge yuko wewe nyine ugikoze wenyine ngo abe ari we ah, uba ushobora gutembera ngo uko ari wifise wenyine Nibi- ser- iyo serivisi haba haba ifise serivisi ikaba ifiswe n'abantu benshi ni byiza cyane ahubwo birimwo mu iterambere mugabo ikintu nyamukuru ni cyo ko abantu baca baca hamwe ingorane mbona mu bintu nko mu bihugu byacu dufise umuntu agiye mu kintu agaca hada uwundi ah, ah, hampande yiwe aza gukora ca kindi haca haba- haca haba ishari haca haba ishari nk'uko umengo aje kumugwanya aje kumugwanya isoko aje- aje- aje kumu- kumutwara isoko ariko ibyo nibyo bituma nibyo bituma haza iterambere iyo haje haje abantu benshi baba- ba- ba- bakora bakora ibyabo Ni- nibyo biteza imbere i- i- i- igihugu nibyo biteza imbere segiteri purive hatari segiteri purive igihugu ntishobora gute- gute- gutera imbere kuko leta si- si- ntifise ubuzi- ubu- ubuzi bwinshi ubwo ca- canke bwose urumva rero muri muri muri ico gihe bica bisaba yuko muja hamwe ni vyiza yuko mu- ubona yuko iki kintu ugishoboye ukabona yuko gishobora gutera imbere abantu bash- kugira ibi- abantu nka- nka- nk'akantu nk'akabari ni kubera ko abantu badashobora kugira kujya hamwe reka twebwe ikitwonona mu bihugu byacu ni uko tubuze u- u- u- u- ugushira hamwe nicyo tubuze nicyo gituma ubona leta leta mbyeyi leta nkozi yazanye ibintu by'amakoperative burya umuntu azi hirya kintu yaragize neza Ku- kubera ushobora kuba ufite serivisi ngaho undi afite serivisi nk'iwawe hajya ugaca usanga habaye hagiye kuba kompetisiyo kubera abarinzi biba bigwiriye mu karere kamwe mugiye muraza nyine mujya hamwe mugakorera hamwe murashobora gutera imbere ugasanga mugiye muragura uburere mu- no mu- no mu zindi ntara icyo nicyo tubuze Yego, tubuze ikintu cyo gushyira hamwe Ega tugarutse kuri uyo mugambi abantu eka kuri iyo eh, technique eh, eka ubwo buhinga butuma umuntu imbere yuko atangura kwiteza imbere ashira imbere ivyiyumviro akaraba ibintu vyose kugira ngo eh, arabe ko uyu mugambi uzogira ico uvuyemwo n'ivyo twise eh, mu congereza SWOT analysis aho i- eh, SWOT rero akaba ari ukuvuga ko S ivuga strength ni ukuvuga ubukomezi bwawe ikindi urusha- ikintu urusha abantu ni- ni ikihe Ah, muri SWOT hariho na W iyo W ni ukuvuga ika- ibintu woba ah, ari nka weakness wewe ufise eka ibintu byoba bifise nk'intambamyi kuri wewe hanyuma o naho kaba ari nka les opportunités ibintu vyotuma uwo mugambi wawe ugenda neza hanyuma na te nk'uko twabivuze sote rero akaba ari eh, ibintu vyo kubera intambamyi haba amategeko ya leta haba iki n'iki ikintu mwo- eh, mwobwira abantu cane cane ku vyerekeye ukuntu bo kwisuzuma imbere ya byose ni nk'ikihe twavuze kuraba ubwa mbere na mbere ukuntu amasoko ameze kuraba inguvu ufise ikindi urusha abandi ni iki ikintu wobwira nka- nk'ubwo rwaruka mu kanya turaza kurubona ah, kuko amatelefone acagoranye ariko nk'impanuro mwoha nk'urwaruka hariho urumaze igihe kitari gito ruri muri iyo muri uyu mugambi wo kwiteza imbere hariho n'abariko baratangura ubu na burya baronse ingoga bemerewe ibitari bike harimo kubagabaniriza amatagisi n'ibindi ikintu wo- impanuro wobaha ni ikihe imbere yuko batangura bizinesi iyo ari yo yose
Eh, murako- mura- mura- mura- murakoze cyane muranyumva yego turakumva
Eh, icyo mbona icya mbere kenshi iyo tugomba kugira bizinesi yego kugira u- utangure kwishyira hamwe ugire ugire umugambi w'iterambere uba daboro urabanza wowe u- u- urabanza ku- uba uzi ubumenyi bwawe icyo ushoboye usu- uca ubona kuko uba uzi yuko uti iki ndagish- iki ndabona ngaha nta kihari kandi ndagi- ndagi- ndagishoboye kirashobora gufasha a- a- a- abandi muri icyo gihe turaba gusa turaba gusa eh, ubushobozi bwawe urakwiye kuraba n'icyo udashoboye icyo ubuze kuko nta muntu yikwigiye muri byose ibyo ibyo ibyo ni ibintu bisanzwe usanga kenshi naho uba ufise urashobora kuba ufise ikintu mugabo usanga hariho akantu gatoya ubuze ibintu bigatuma bitagenda neza muri icyo gihe rero uca uraba eh, niho hacagaruka ku- ku- ku- ku- ku- kuja hamwe usu- usubanza kuraba ese iki kintu ki- ki- inta- intambamyi ya- ndagikoze gutya intambamyi nogira kugira sintere imbere ni ni- ni iyihe hanyuma umaze Ngira gato- uma- ngira umaze gato kubona mvugana icyo- icyo- na Engineer.
sinzi ko turi uh, muranyumva hanyuma um- muri icyo gihe ucu- ucu ubo- ni byiza yuko ucura umaze kubona ingora intambamyi ufise icyo- icyo udashoboye noze weaknesses yawe ufise uh, ushobora ushobora ushobora gutuma udatera imbere niho haca haja kuja hamwe ugaca wiga ugaca urondera abantu mukorana ko mugiye hamwe kuri ko ube wenyene kugira bavuga ati renew fera force yego me- Umu- sivyo Mu- rero muri icyo gihe bica bisaba yuko ni byiza yuko muja hamwe ugaca uraba uti jewe mfise ibi jewe mfise u- u- u- itara izi nawe mfise izi nawe mfise izi mugaca muja hamwe mugaca mubona gukora je niko no- niko Yego.
hano urugwaruka Nivyo.
gukorera gushyira hamwe cyane gukorera hamwe umwe wese akazana ubumenyi yize ubumenyi afise n'ubushobozi afise bakabishyira hamwe hama bagaca babona gukorera hamwe kuriko kuza kugomba kwimana kuko ingorane ihari umuntu umwe u- twe usanga dufise ingorane y'uko tugomba yuko umwe aci- umwe aja hasi imbere y'uko je ntera imbere ivyo nivyo bintu i- icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose kuko nibyo byatumye ibihugu bitera imbere ni uko bajya hamwe ngaha umuntu akubonye abonye uri kuratera imbere aho kugira nze kukurwanya ahubwo aza kukwiyegereza kugira ngo yige bimwe uri kurakora kumukora kugira nawe ashobore kuza kubishyira ahandi ahandi wa mugambi utarashika cyane akaza ati reka tujye hamwe ko ufise uwo muga- uzi ibi nawe ugeze ngaha kuri urwo rwego nanjye nkaba ngeze ngaha reka tujye hamwe rero Yego, me- ntihabe bya bindi by'uko ngo urukundo akari hejuru acyashinyiza uri hasi ubwo nawe aban- abandanyaduga ivyo nivyo vyonona iterambere yego me ivyo ni vyo reka ndabona n'umushigantahe Hugues nimpagaritse yashitse telefone zari zatugoye Eh, muri aho Hugues nimpagaritse
turaho turashima nyakubahwa umwishamakuru Eh, ni vyiza cane rwose ikaze mu kiganiro muri isanga turi kumwe n'umushigantahe ya Pauline Nshimirimana ah, aba muri leta ya Georgia aba muri eh, leta ya georgia ah, muri leta zunze ubumwe za amerika ah, akaba ari umuhinga cyane rwose afite ikiganiro ah, n- kuri zone nka rimwe cyangwa kabiri mu ndwi eh, ikiganiro cyitabwa n'abantu batandukanye abanyamerika abarundi akaba abigisha ukuntu ah, bogwiza itunga ukuntu botangura kwiteza imbere mu byerekeye ubutunzi eka n'ukuntu bo- ah, bungabunga umutungo wabo hanyuma rero ah, akaba ari ngaha kugira nawe nyine agira icyo atereye ah, turarindiriye Mana- madame salome eh, ntegeka m- telefone ziracagoranye ariko mukanya araboneka ubwo rero nimpagaritse ko tukubonye ngaha ah. wewe uri mu rwaruka rumaze kwiteza imbere cyane rwose mu burundi mu vyerekeye kugwiza itunga no kwiteza imbere entrepreneuria murashigihe cyane cyane imigambi ya kugwiza itunga mukoresheje uburyo bukingira ibidukikije mwaragize akaryo ko kuba muri kumwe mwaratumiwe na perezida w'ubufaransa macron eh, igihe abonana n'abakiri bato nashaka cyane cyane mutubwire uyu munsi ku vyerekeye inama mwagize n'umukuru w'igihugu ah, iyo nama bwa mbere na mbere yagenze gute mwashimye iki
ego inama twagize n'umukuru w'igihugu eh, yaratubereye akamaro kubera aguma atwereka ingene utanguye n'umutahe muto ushikira umutahe munini yaratwereka akarorero ko utanguje inkoko imwe korora inkoko imwe inkoko yozana yoshobora ku- kubyara ikaberagura igatera imbere inkoko ikazo- ikazogura i- ikazoshika ku nka inkoko ishobora kuvamo inka eh, urukwavu rushobora kuvamo inka bira byose ni ishaka byose ni kubonera ni ukuvuga icyo kiganiro cyarabaye cy'ingirakamaro nk'umubyeyi ariko arasigurira abana eh, uko umuntu yo uteza imbere uko ubu- ubu- uburundi ubu budashobora gukumbuza ibishomeri byose by'abajene dushobora kubiha akazi muri leta kuvuga rero abariko dukangurira natwebwe twatanguye ubwa mbere tubikora dukora eh, ibikorwa ariko ugaca usanga ivyo bikorwa vyakigomeza kubera icyo kintu cyo kwiyungunganya mu burundi cyari bwatangure gutera imbere ariko ko twaronse se barundi babishira imbere bumva natwe eh, turamutegeye hanyuma tukaza tugira n'abatoyi bacu bagende babyumve babone kubera umutoyi wacu atazoshobora kwiteza imbere muri iki gihe bizogorana egome nta kindi gitunga kitari egome turagaruka no ku mu muhango mwaronse cyane cyane ku byerekeye kuborohereza mu gikorwa cyanyu c'abagwiza tunga ariko imbere yaho reka tubanze twakire madame salome ntegeka M- mwiriwe neza madame salome ntegeka
amahoro cyane muri aho murakomeye
yego ni ntore Eh, telefone zari zagoranye twari twabuze Ah, turi kumwe n'umushikantahe n'impagaritse aho mu Burundi nibaza ko muzi nanyi tukaba kandi turi kumwe n'uwundi Ego.
mushikantahe Apollinaire Nshimimana wewe ari ah, muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba ari umuntu ah, yanonosoye ibyerekeye ubutunzi u- ukuntu umuntu yitunganya akatorokanya umutahe akiteza imbere mu byerekeye ubutunzi aka- cyane cyane n'ukuntu umutungo ateba akawugumana nashaka ko mwebwe mwari mu nama umukuru w'igihugu yagirishije- yakoresheje nashaka mutubwire cyane cyane ukuntu iyo nama mwayakiriye mwebwe imbere y'uko tuvuga zimwe mu ntambamyi bakuyeho ra- nago ngomba mutubwire amajambo make cyane rwose ukuntu mwakiriye iyo nama
yego cyane murakoze murakoze kumpa ako kanya kugira ngo ngire ntange icyumviro kubona cyane cyane ku bintu nubona narakuye mu nama kandi byamfashije rwose ni inama yatumye ko urwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere batanguye kandi yo kwiteza imbere iyo nama ikaba yatumwe yatumwe ko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi iyo nama ikaba ya- yabaye inama twakuyemo ibintu byinshi kandi byaduteye intege na cyane cyane ngeze ku ku ijambo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashikirije yatubwiye ati uno munsi sije nje ku- gushikiriza ijambo ahubwo nje kubumviriza hanyuma kakaba kabaye akaryo keza kubera naho twahagurutse tukavuga ati tugira dukore ibiduteza imbere ibiteza imbere igihugu cyacu turongera akazi bwa mbere ka twebwe nyene turongere n'akazi k'urundi rwaruka reka dushobore guteza imbere igihugu twarabonye ko duhura n'ingorane nyinshi kakaba kabaye akaryo kuko twebwe tumaze gutangura tumaze kubona ingene umuntu agwa akabyuka tu- aritwo tuzi ingorane duhura nazo tukaba twa- twahawe akaryo imbere y'umukuru wacu u- w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi turashyikiriza ibyiyumviro byacu turashyikiriza ingorane duhura nazo mu bikorwa byacu bya minsi yose mugabo twararonse n'abandi badutera intege turabona ko turi mu bandi ku buryo byaduteye intege rwose ndetse n'umukuru w'igihugu araronka akaryo ko kudutera intege turabona ko tuda- tudatamba twirorera ko dushyigikiwe mu bikorwa byacu by'iterambere ndetse hariho ni- ni- n'iyindi porogaramu ifasha urwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere rumaze gutangura n'utaratangura porogaramu yitwa paeje tukaba twarashoboye kuronka ibi- kumenya inkuru nyinshi zishobora kuzotuma turonka ingene dufatwa mu mugongo mu bikorwa byacu bya misi yose murashaka murashaka kutubwira mu kanya gatoya cyane rwose madame eh, eh, ntegeka mukatubwira zimwe mu ngorane mwari mufise imbere y'uko mugro- mukora iyo nama n'umukuru w'igihugu
ingorane eh, zimwe zimwe twari dufise bon nabyo bo nk'uko na- nari natanguye ndazifise je natanguye entreprise y'imase twari itanguye mu mwaka w'igi- w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kw'indwi twarabona ko ari ku- kurondera uburyo ari amafaranga ari kurondera amafaranga mugabo ugasanga nta ntumbero twari dufise itomoye kugira ngo mu- muri uko kwacu kurondera kubaho kurondera akazi gukeya akazi mugabo mu nyuma twarabonye ko ingorane atari uburyo gusa uburyo uraburonka mugabo ugasanga utabwiteguriye biragoranye niho mu nyuma twizeye twaronse inyigisho turigishwa ukamenya ati by'ukuri amafaranga azi ubwa mbere mugabo inyigisho nizo zitangura hanyuma ukamenya ingene ushobora kuza gukoresha ubwo buryo iyo ngorane twari tuyifise turatangura mugabo ukabona ko naho bimeze gutyo ego izo ngorane warazikuyeho ubwo bumenyi kumenya burabufise kuronka ingene wiyoruganiza nibyo bibuze mugabo se twasi twavuga ati ubumenyi turabufise mugabo turakeneye kumenya kuronka abadufata mu mugongo canke ibibazo tekinike duhura mu byo dukora tworondera umuti duciyehe mugabo kubera twahuye n'abandi ugashobora kuyaga n'abandi ugashobora kuyaga n'ubundi rwaruka ukabona ati bwa bundi ya ngorane sindayifise jenyene mugabo ukaburonka n'ubundi akubwira ati iyi ngorane tekinike urashobora ushobora kuyisimba gutya cyangwa ugasanga na institution wokwitura ntayo wari uzi mugabo uhuye n'abandi ukaronka ukubwira ati par exemple kugira ngo ushobore kurondera amanura nk'umuca hajya ingene ushobora gukomanda amamashini mu by'iwacu cyangwa na terrain twarumvise ko dushobora kuronka terrain dushobora kurimiramo na cyane cyane ko jewe nkorera mu bintu bya dans la business ndabona ko nshobora kuronka ingene nshobora gutuma umuntu cyane cyane nsiye aho ni mu byerekeye aho ni mu byerekeye uburimyi aho ni mu byerekeye uburimyi aho ibyo muvuze mu agro mukoreramwo ni mu byerekeye uburimyi nibyo
turimira turima cyane cyane ibyo ibiyoba nibyo turima hanyuma tukabyirimira tugatanga n'imbuto kubarinda bifuza kubirima hanyuma iyo mbuto tukazoca tugaragaza babishorera iwacu tugaca tubitransforma mugabo naho baba ariko twabahaye imbuto bakongera bakabidandaza ko tubagurira avec une valeur ajoutée hari hakunguko ni vyiza cane rwose tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunywanyi wacu chrétien claude mwiriwe neza
mwiriwe neza murihiga claude muri hehe
ndi bujumbura yego me aha turi kumwe n'abatumire twatumiye abakiri bato reka batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere turi kumwe na ugo n'impagaritse turi kumwe na salome ntegeka na pauline nshimiyimana murafite ikibazo murafite iciye mu biro ku byerekeye ibibazo turiko turayaga nabo byerekeye ukuntu umuntu atangura kuba umugwiza atunga reka akikorera utwiwe duga ku ijambo ikibazo iciye mu biro
ndafise intererano ndafise kandi n'ikibazo ndababaza mpereye ku kibazo ndababaza biraborohera cyane muri iyo migambi baba bariko baragira mu gihe tubona kenshi iyo tugize amakoperative tukaba hamwe dusanga twagize intambanyi z'uko bamwe muri abo bagize amakoperative baba bafise imigambi imwe ibiheza bikatuza gushaka ku maviziyo tuba dufise
ikibazo ciza
hama intererano jewe mfise kuri ico turashima cane iyo mugambi leta iriko iragira yo gushirahamwe abajene kugira ngo bashobore gukerea ubuzi ariko kandi n'intererano yanje niyivuga uko byari bikwiye ko leta irabika igaha imitahe cyangwa igafasha ukuntu abajene boronka imitahe umwe wese agaheza agakeya akazi ake nka entreprise yiwe birora kugira yikurikirane kandi bikanafasha kugitera imbere binyarutse kuko nk'intambamyi muri izo navuze dukunze guhura nazo itwagiye hamwe na benshi kandi tudafise imigambi imwe canke ibyo dushaka gukora bimwe nk'akarorero je ndaba mfise nk'umugambi wo gukora kugira ngo norore ugasanga uwundi afise impano mu by'umuziki canke ikindi aho birahetse bikagorana badushize hamwe kugira ngo ya migambi yanjye ntebe ndayishikeko
murakoze claude chrétien ikibazo ciza intererano nziza nashaka ati umushikana ya Pauline abanze agire ico abivuze ko ati urwaruka ikabararutera kamo kugira ngo rukorere mu makoperative ariko kenshi na kenshi ugasanga bose ntibafise imigambi imwe ico kibazo gitorerwa umuti gute Apollinaire Shimimana Alors, Apollinaire apolline nshimirimana muratwumva ndabona ndabona apolinera atari ko arishura ariko reka nicyo kibazo tukibaze uge nimpagaritse hoba hashika ko muje amakoperative ugasanga ntimufise imigambi imwe ico kibazo mugitorera inyishu gute
icyo kibazo cy'amakoperative ni kwamizako ni kwamizako koperative icyo je ndabibona ni uko ushaka gukora nk'ikintu gishasha nka innovation hariho projet d'innovation usanga isaba cyane cyane ushaka kuzana ubuhinga bushasha mu gihugu umugambi mushasha mu gihugu usanga ari umwe ntibisaba gukorera hamwe ariko nk'ibintu byo kujya hamwe usanga ari burimyi urazi ufite ahantu hanini ho kurima foke mugenda mu kibiri kuva kera abarundi bagenda mu kibiri ufite ubworozi urumva bisaba ko mugenda mu kibiri nicyo gituma ibyo bintu bisaba inyigisho cyane kuri abarundi n'abantu turazi akahigiye twaciyemo abarundi ni abantu bashaka kwigungira ko bigumane bonyine bikorane bonyine ntagire uwundi muntu amenya iby'uwundi rero ubu rero dufite sebarundi aho tubwira dukorere hamwe ni ukuvuga tugiye kurima twova tujya hamwe kubera turime byinshi twimbure byinshi hanyuma turondera abantu baca baturondera amasoko nk'ubu ugasanga nabo abantu baturuka mu ruguru ariko bari bujumbura abo bose ni kubashyira mu makoperative baterere ayo mahera hanyuma mumenye twebwe umwimbu tuwimbuye twoshaka kubiye umuntu ari mu gisagara kandi ava mu ikomini iwacu cyangwa mu ntara iwacu akadufasha no kubicuruza urumva aho bijya byoroha ni ukuvuga abantu bagiye muri koperative bakorora amasoko ibikumba ni ibintu bisaba ibintu byinshi ni ukuvuga n'abantu bari hanze mu gihugu bashaka kubabwira twebwe twashaka dukore koperative y'ibi n'ibi mubona ibyo bintu tubirungitse muri amerika tubirungitse mu bufaransa tugushyize muri koperative ubona ko tubisoko urumva icyo nicyo cyiza cyo gukorera muri koperative yego me madame salome ntegeka mwebwe icyo kibazo mwamaze guhura nacyo ikibazo cyo kuja hamwe n'abandi ariko mugasanga mufite imigambi itandukanye
amakoperative arinza ajyaho aba yagiyemo abantu bamaze kugira icyo bafumbitse bakavuga ati twebwe tugomba gukora iki icyo si kibi ko bajya mu makoperative bagafundika ikintu ikiba gisigaye ni uko abo bantu bagiye hamwe bavuga ati twebwe iki kintu ko twagiye hamwe twavuga ati dushyize imbere umugambi ubu ndabona ko atari bibi mugabo gusa ko bakurikirana iyo viziyo yabo kubera ikishe benshi barashobora kuvuga ati twebwe ntanze akarorero bakavuga ati twebwe dufise umugambi wo korora ingurube fata akarorero mugabo bamaze kuronka uburyo nimba ari imitahe yabo bashyize hamwe kenshi usanga baciye bagira ubudumbidumbi ugasanga na wa mugambi bashatse gukora ntibashatse ko gushikama ngo bavuge ati reka turondere sitarategi zose kugira ngo umugambi wacu utere imbere uca usanga uburyo bumaze kujya hamwe baca makeyi amafaranga makeyi bakayashyira muri wa mugambi wabo mugabo ugaca usanga amafaranga barayasanzaje bakora izindi migambi icyo nicyo gituma amakoperative menshi adatera imbere mu bisanzwe nticyari kibi cyari cyiza cyane mugabo harakwiye ko biga biga hakaba changement de mentalité bagahindura ibyiyumviro ku buryo baguma ku murongo nayo ku bajene bafite impano abajene bafite impano barashobora umwe wese agakukiza impano yiwe kandi gusa akayitegura neza ku buryo ishobora kugira icyo iterereye hanyuma ikindi gikenewe ni uko habaho habaho sinergi nimba hariho amakoperative avuga ati ni ay'uburimyi ayo makoperative y'uburimyi abantu barimo ikintu kimwe bakirime hanyuma barondera amasoko ku bantu bashobora kuba bagira taransiforomasiyo bataransifoma icyo giterwa cyabo bazuba barimye bagira uruhererekane bamaze kugira uruhererekane iyo sheni do porodikisiyo harashobora kuba iterambere iterambere riramba tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na ruhamya mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe neza murakomeye muri hega ruhamya
ndakomeye nanjye hari abahoro muri hehe
ndi kigali ahitwa kibagabaga ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku byerekeye ukuntu rwaruka rwo kwiteza imbere mu gushinga amakoperative eka mu gutanguza amashyirahamwe eka gutangura kuba abagwizatunga murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ikibazo nshaka kubaza salome wenda n'ibindi nza kubaza hakagira abansubiza mu batumirwa yego
salome ngendagira mbanze mubaze atangira gukora intambamyi cyangwa imbogamizi cyangwa challenge yahuye nazo zishobora kuba ibikorwa bye byasubira inyuma cyane ni izi icyo yagira urubyiruko iyihe nama n'intambamyi yagize ku buryo batahura nabyo ngo basubire inyuma ikibazo cyiza cyane rwose
uretse gato hari ikimwenge igice nk'icy'umubwira ngira ngo bapfe n'abaza kutubwira ubona umukuru w'igihugu yasabye urubyiruko ko n'amazi amacyuza bayabyaza umusaruro bakayashobora kuba bayajyana hanze y'igihugu akagurwa ariko hari ikibazo kimwe urubyiruko rugira ni iki ngiki bashobora kwishyira hamwe none iyo bagakora fagitori cyangwa uruganda gaciriritse cyane haza ikibazo kigira ngo niba mwishyize hamwe murakenera umu egisipati umu egisiperi umu egisipati uzabafasha kugira ngo arebe ibintu mukora niba byujuje ubuziranenge ku buryo byaba mwagiye bituruka hanze abazabo ba egisipati bari aba egisiperi baza ugasanga noneho barimo guhinga amafaranga menshi kurusha ayo binjiza ayo rwa rubyiruko rwinjiza ese igihugu cy'u burundi tuzabafasha iki kugira ngo bashobore kuba baegisoza bya bintu hanze baegisipati bataje kubarya amafaranga menshi ese uburundi buzabafasha iki murakoze cyane murakoze ruhamya ibibazo byiza reka ikibazo cya mbere mwakibajije madame salome agire icyo kivuze ko niba mutacibuka madamu salome ruhamya ashaka kumenya intambamyi muba mwaragize igihe mwatangura ibikorwa byanyu byo kwiteza imbere inama mwugira ugaruka n'iyi mu kanya gatoya cyane
ego cyane intambamyi bwa mbere twahuye nazo tubitangura tubitangura iyo entreprise yacu intambamyi ya mbere yari ku nyigisho twatanguye entreprise atanyigisho dufise wanashaka uburyo twari tubufise mugabo dutangura atanyigisho dufise byo kugira ngo dushobore guha intumbero umugambi wacu twayiha intumbero ibereye niho twatanguye gukora ahubwo na bwa buryo twatanguranye buratakara kubera nta ntumbero twari dufise mugabo mu nyuma tumaze kubona ko twatakaze ahubwo twanahombye twatanguye twahombye niho twaciye twicara hamwe turiyumvira ati none by'ukuri byankiye he tumaze kubona aho byankiye na cyane cyane turiga uko turi batatu uko kubera muri iyo serivisi turi batatu turiga aho twagiriye ikibazo niho twavuze ati reka dukosore tumaze gukosora turatangura turakora mugabo izindi ntambamyi twahuye nazo tumaze gutangura gukora twamaze no gukosora twafashe n'umwaka umwaka n'igice kugira ngo twige turajya mu maforomasiyo turiga gestion ya entreprise turiga ingene dushobora kukoriyanta amahera tugapiyoriza ibintu tugapiyoriza amakitivite dufise niho twagiye gutangura gukora mugabo gukora twatanguye kurima dutanguye kurima ingorane twahuye nazo cyane cyane nazo nyine ni iby'ubumenyi kubera twasanze muri twebwe atamuntu yize ibyo kurima mugabo dufite twize dufite amakompetanse ari komplementere muri iyo transformation ya agroalimentaire y'iwacu kubera byo n'izi bya environnement n'ibintu bya administration gestion de projet ndabyiga tukaba turi kumwe n'umu engineer industriel tukaba tu- turi kumwe kandi n'umu- n'umu- n'umuntu yizeye ibya transformation agroalimentaire et nutrition yego me afise competence muri ivyo bintu mugabo twabonye ko muri ivyo vy'uburimyi dukeneye umu agronome mugabo naho nyene twari twamaze ku- kugira ikibazo mu mwaka wa mbere twatanguye uburimyi mugabo urabona aho tu- tumaze kuronka umu agronome twarabonye ko hariho iciyongereye ico ki- mugabo iyo n'ubundi nyishu hariho ibindi bintu bibuze ngaha mu burundi tubuze umaze kwiyumvira ati amamashini ngaha mu burundi ni ikibazo ntidushobora kuronka ingene dukomanda amamashini nta mamashini ngaha akorerwa iwacu ngaha mu burundi ibyo n'ibindi bintu tujya kurondera hanze Eg- ego me ndabona ikindi kibazo ti ambaraje ikintu ca- c'amambaraje twa- muri- muri agroalimentaire ikintu wambaraje ni ikintu incontournable naco nyene turabona ko ari ikibazo ngaho iwacu ari ibintu bidusaba uburyo bwinshi dusubira kuja kurondera mu mahanga inyishu Iki ni inyishu ikibazo tanze madame twahuye salome naco. Eh, ziratanze eh, eka inyishu ku kibazo ca ca kabiri eh, ca ruhamya eh, vyo vyo kurondera nk'umu expert mu kuba mukorana muri ayo mashirahamwe ariko imbere y'uko tuja kwa eh, nimpagaritse yuge kugira ngo kwa Polinera mubabarire nshimira imana kugira ngo atubwire i- ishure ikibazo ca- gikomeye cyane rwose cabajijwe nashaka duha ijambo Innocent Bimana umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika duga ku ijambo eh, Innocent ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye ukuntu urwaruka rwo kwiteza imbere mu gushinga amashirahamwe y'abagwiza tunga
reka ikibazo na yesu ni uko natwe batubwira nk'iryo shyirahamwe urwo rwaruka rurimo bakatubwira nk'ishyirahamwe barimo nimba batagisha amahera cyane binjira ku buntu natwe tukaja muri hamwe tukiyungunganya hamwe n'abandi kuko ishyirahamwe nicyo kintu cya mbere nicyo kintu cya mbere mu buzima dufashanya hamwe n'abandi umuntu akiteza imbere kuko umuntu atagira mu mashyirahamwe kugira umuntu yiteze imbere ino mu burundi nasanze bigoye cyane utari mu ikoperative wambere ati none ubwo rwaruka bagize iyo nama mu ndwara bari mu- bari mu mashyirahamwe bari mu ishyirahamwe ryitwa gute canke iryo ishyirahamwe nti- ntibaratangura kurijamwo hama natwe turijamwo hama twiteze imbere ico nico kibazo n'iciyumviro nari mfise Egome Innocent Ndimana urwaruka rwagize inama n'umukuru w'igihugu ni urwaruka rwa- rwatanguje eka ibikorwa byo kwiteza imbere ku eh, ni urwaruka rutandukanye kandi ibikorwa bakora ni ibikorwa bitandukanye ariko ko mwabajije ico kibazo reka ndamuhe ijambo mushana Hugues nimpagaritse mu kanya gatoya cyane rwose eh, binjira gute mu mashirahamwe nk'umuntu yoba ashaka kwinjira mu ishirahamwe ryanyu rishyira imbere rikora amakamwanya eka rishyira imbere imigambi yo gukingira ibidukikije umuntu wese arashobora kwinjiramo cyangwa muraba abafise ubuhinga iwa ku ijambo mu kanya gato
ariko ku byerekeye kwinjira mu- urumva nk'ikirundi kiragoye hariho ishyirahamwe ishyirahamwe setini asosiyasiyo rero abantu bamenyereye asosiyasiyo idaharanira inyungu ubu tubabwira abantu bajye mu ishyirahamwe riharanira inyungu niyo koperative ni ukuvuga abantu baratwawe n'amasosiyasiyo ajya ataharanira inyungu ugasanga muko murakoteza ariko hatanyungura izo mubagarukamo ariko ubu biratandukanye na koperative koperative ubu hariho n'igisata eh, kopi- cyugurura amakoperative agenda kwiyandikisha cyitwa na kope barakwigisha ingene inyungu igaruka rero ku byerekeye nk'ishyirahamwe ry'iwanjye u- ni ishyirahamwe ushizanye imitahe ushaka kwageramo ushaka kwageramo hanyuma eh, uravye uburemere turiko turakora bwo gukwiza ubwo busaho igihugu cyose ni ibintu bisaba amahera menshi rero bisaba amahera menshi igihugu hanyuma wumvise na salome yakubwiye ko akeneye amambaraje atekera nk'ivyo bintu vyiwe vy'indya urumva turacyafise igikorwa kinini kinini cyane ikibi gusa ni uko n'ayo mabanki atatwizera kubera twitwa urwaruka kuduha ubwo buryo ariko habonetse abanyamitahe nicyo gituma no mu burundi bigoye no kuronka abanyamitahe ariko si wa mutahe w'amahera make kubera ubu tugeze ahantu dufise nka pradafere itwereka gu- gukwiza mu burundi bwose ibyo bintu itwereka bajya abantu bahingura ibintu biva mu burimyi ko bakeneye amambaraje n'aya n'aya atandukanye amakarito yo kuyitekera yo kuyirungika hanze urumva ibyo byose ni ibintu bagenda kuronderera hanze rero ushaka kubikorera ngaha mu gihugu bisa bigorana nicyo gituma n'amabanki ugiye kuyerekana uwo mugambi atakubwira no ayo mahera ntidushaka kukwizera urumva niyo payeje niyo payeje naho izoza icyo gisata kiraba imigambi y'abajene turi ku kivi ariko ubu turifuza kukwiza mu gihugu cyose turabe ko twabishora no hanze ni ukuvuga rero usanga ari umugambi uremereye cyane uremereye cyane rero
mu kanya turagaruka cyane cyane ku muhango mwahawe uzutuma ibikorwa byanyu byoroha ariko imbere yaho nashaka tugaruke ku mushyirana ya Apollinaire Nshimiyimana hari ikibazo cabajijwe cyane rwose gikomeye rwose ikibazo kivuga ukuntu nk'abaja mu makoperative bashobora kuja hamwe ariko ugasanga bafite imigambi itandukanye kugira ngo abo bose baba bazanye imigambi itandukanye bashire imbere ikintu cyotuma biteza imbere Apollinaire Nshimiyimana mu buhinga mufise impanuro mwubahanize
murakoze cyane frederic mumbabarire nari navuye ku muntu nyine byagiye nabonye nari nababuze kandi mwakoze kuwungabukana icyo kibazo murakoze ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyane cyane yuriko urategura kazoza cyane cyane uriko uragira bizinesi mu ugomba kwiteza imbere icya mbere cyo mbona ni gikwiye ubwa mbere mbere y'uko ugira ugira bizinesi ugira umugambi uba ufise ubwa mbere uba ufise intumbero y'uwo mugambi ugomba gukora hanyuma umaze kurongera uwo mugambi uciteza uwo mugambi ugomba gukora umaze kuraba uzi isoko uzo isoko uzoronka abakiriya bawe n'abahe kiriyantere yawe niyihe isoko uzobishora hehe uzogurirwa na bande hanyuma hari ikintu rero nyamukuru abantu bibagira mugabo si ukwibagira ikibumbure ngira ngo ni kubera inyigisho baba foromasiyo baba baronse hari ifoke mu bintu ukora uteza kuba ufite abapariteneri abapariteneri kuko nk'uwo murimyi nka salome yavuze ko arima mugabo akabura amambaraje muri icyo gihe mbere y'uko abanda agira uko ateza ko ok none niba nzokenera ambaraje niyihe sosiyete cyangwa niwundi mupariteneri twakorana ashobora kumpa ayo mambaraje so bisaba rero ni ibintu bisaba umuntu akicara kandi nashimye cyane kubona baragiye hamwe bakicara bavuga ati naho byabatwaye uburyo n'umwanya mugabo ni ibintu dukwiye ni ibintu baba bakwiye kubanza kuraba kwicara hamwe bakavuga ati ok isoko tuzayikura aha tuzokena ibi n'ibi n'ibi ibi tuzobigura he umupariteneri twakorana ashobora kuduhereza ibi n'indi umupariteneri twakorana ashobora kuduha amambaraje cyane ashobora kudufasha gushora ibi bintu cyane ashobora no kudufasha kugira ngo atugirire publicite ngaha dushobora gukorana nabo kugira ngo tumenye ingene dushobora kwagura akarere ingene dushobora kwagura isoko icyo ni ikintu cyane nyamukuru tutararonka cyane cyane mu bihugu mu gihugu cyacu kubera usanga kubera ibintu nk'ibi byo gushyira hamwe by'amakoperative by'amasosiyasiyo ni ibintu bije vuba ariko nk'uko umushinga ntayageje kuvuga imbere yanjye abantu baramaze gushyira mu mutwe y'uko bamva asosiyasiyo bazi y'uko ni ibintu hari bagenda bakingira ibya gusa bagenda nyine kugira ngo babahe dukwiye kumenya kujya hamwe nyine gushyira hamwe ikintu asosiyasiyo yitera yo kwiteza imbere twebwe twebwe nyine reka tuhabe dusozera ku kibazo gikomeye cyane rwose ku muhango urwaruka rufite amashyirahamwe rwahawe n'umukuru w'igihugu ku bijyanye no korohereza ibikorwa byabo nashaka madame salome ntegeka mutubwire bimwe mubona byatorewe umuti mu nzitizi mwahora musanzwe mufise
ego cyane mu ingorane tubona zimaze gutora umuti kuva aho turonkeye inyigisho tukafata akanya ko kubona ko kwiga tukabona aho byari byarangiye twarabonye ko hari ingorane twashoboye gutorera inyinshi na cyane cyane ubu kugira ngo dushobore kuronka amatera piyoniyeri naho twebwe twavuze ati twirimire ibyoba n'andi ma ingredients tuzoshyiramo dushobore kuyaronka twarashoboye gushyiraho sitarateji kugira ngo twirimire bimwe kugira ngo turonke sitoke sitarategike y'iwacu mugabo inyuma yaho twarabonye ko naho twobirima ntitushobora kwikwira na cyane cyane turabye production y'izo mashini turabona ko ibyo twirimiye twenyine bitodukwira turashobora guhereza abarimyi bamwe bamwe turabahereza imbuto kugira ngo nibyimbuka muri ayo matongo yabo bamaze kwimbura bazoshobore kubishorera iwacu byongeye no ngaho n'inyuma yaho twarashoboye kuvugana n'amakoperative amwe amwe adusaba ko twoyaho imbuto akazaramya ibyo biyoba hanyuma agashobora kuduhereza amatiyeri poromyeri wumva n'ayo makoperative nyine ubu turabapira paritineri kandi wumva ko baronse aho baza barashorera ibirimwa byabo ni byiza cyane rwose no ngaho turafise abandi baparitineri twarashoboye kurondera abaparteneri naho atari ngaha mu gihugu iwacu bibaye dushoboye kubaronka ngaha mu gihugu iwacu byoba byiza kandi nibaza ko byozimbuka abashobora kuzoduha iyo ambaraje ni ibintu biva kure biva mu mahanga bisaba uburyo burebure twarashoboye kuronka abashobora kuzoduha ayo mambaraje mugabo n'ubundi uburyo uburyo buracyakenewe kubera ni poroje isaba uburyo bwinshi kugira ngo dushobore kudoshikana iyo beho nutritionnaire yacu ngaha dabo ngaha iwacu mu gihugu cyacu cy'uburundi reka dushobore no kuyiexporta kugira ngo dushobore kwinjiza amadevize ngaha mu gihugu cyacu cy'uburundi byiza cyane rwose uge nimpagaritse mweho ibintu mubona ko byatoye inyishu byahora bimeze nk'intambamyi inyuma yaho mubonaniye n'umukuru w'igihugu ni nk'ibi
byakorewe inyinshi icyo turindiriye gusa ni kujya mu ngiro kuko urabona nk'umugambi wanjye maze imyaka cumi mvuga nkeneye burundi nkeneye uburundi butagira akamwanya kumva ibintu naciyemo naciye mu ntambano zikomeye hanyuma ndaronka n'inyinshi inyinshi rero ndazifite inyinshi rero ziri muri ubwo buryo bashaka nko gucuruza byambaye ariko rero mu migambi mu gufata imigambi bato baraba n'uburemere bwayo tumva nk'uko igihugu kitagira icyo kandi ugasanga mu burundi barafashe deperizasiyo zihagarika izo ku mwanya tumva iyo nkingi ya patage urazisanga yewe ziri mu rero ukazisanga rero ubwo buryo bako baratubwira tuba twifuza tuba twifuza ko ariko bazodufasha kubw'ubu buryo bukwiye kubera dukwiye ubwo bucaho hose kubera ndabizi n'ubukiranganzi umukiranganzi wenyine twaravuga ikiri mu nama arambwira iye ubwo umwana zawe ndabukeneye mu birindi siporo kubera turacabona ubuzima bwavuga burya gusaba imyaka amajyana ane kubera bigore amaparasitike buracyariho urumva ndafite inyishu inyishu nayo igendanye imyaka n'imyaka rero ubu y'amabanki twatumbera bakatubwira ngo subira inyuma ngo amafaranga ni kuyakuronga ubu ko dufite nazo mashini ubu dukeneye ibintu byiza nk'ibikoresho by'ibanze ari maketonye rero ibyo bironka ni ukuvuga rero ubu reka tuve muri ya majambo tubura twebwe twafashe iya mbere tugende turabe ko twotabera ibiro ni ukuvuga bazatubwira ko twokora baratwigishije batubwira ko twokora imigambi twoshobora kubishora hanze mu mahanga ariko rero mu gushora ibintu hanze bikangura gukwita iwanyu rero tuhendane mu majambo reka tuje mu bikorwa bije mu bikorwa bije mu ngiro
bigenda mu ngiro yegomeye rero ubu abafite aho tuvugira niyo nicyo akarusho tubona cyane ubu tudafite aho tuvugira dufite nko kudodera ahantu bakumvira icyo nicyo kintu cya mbere nicyo mpamagare n'abandi n'ubundi rwaruka ko gusohora amaboko mu mpunzi bigatangura gukora kubera ubu biragendera yego nk'uko mubyumvise ya podineri nshimirimana amashyirahamwe ka urwaruka rukorera hamwe cyangwa urwaruka rwishingira ibikorwa byo kwiteza imbere ruriko ruragwira mu burundi hariho ikibazo cyabajijwe ubumenyi ubuhinga ku ruhande rumwe hamwe n'amafaranga ku rundi ikintu kiza ubwa mbere ni ikihe ubuhinga reka kumenya kwa kuntu umuntu ashobora gutanguza ibikorwa bizotuma yiteza imbere canke ni ukuronka umutahe ubwa mbere na mbere ikintu mubona coza ubwa mbere ni ikihe apolinaire
rondera hari imiganda hari ubuhinga bwo kuyarondera ubuhinga buzi bwa mbere umaze kumenya ubuhinga ushobora kubura amahera
Egome, uh, reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na elias eh, ndayiragije muriwe neza elias elias muratwumva
yego ndabumva e, turi kumwe n'abakiri bato eh, bishingiye amashyirahamwe yo gu- kwiteza imbere mu byerekeye ubutunzi tukaba turi kumwe n'umuhinga mu kwereka- mu mpanuro aha abantu kugira bagwize itunga munafite ikibazo munafite icyiyumviro duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose
Eh, ikibazo ngo- ikibazo si- ni iki kimwe usabye umukuru w'igihugu wewe ubushake yari abufise ariko ahantu hari ingorane ni hamwe Ba- badushiriyeho iyo banki yo guharuka ngo isapotinga imigambi yacu ariko ugiye kuraba ibintu basaba namananiza none wumva twe ko twa- ko ata- ko ata buryo twari dufise nitwe twakosa n'ibyo tugaherera muri ibyo bintu kurondera ibyangombwa wumva tuva hehe tuja hehe
yego reka tu...
ama Mhm.
akabazo kagira kabiri ugiye kuraba mutemo aya mashyirahamwe tuba twarikushamirijemwo ubundi nta bahinga baba barimwo niba urimwo ugiye kuraba haracya- mu- muri aya mashyirahamwe haracyarimwo ibi bintu bitunganya ni- twisunze imigambwe twisunze iki umuhinga aba arimwo nimba atazi hano hariya atava mu muryango kaba kana asa nk'akarorero kaba kabiri cyangwa kaba deze ntibamuha ibyamo ntibamuha umwanya ntibaraba bwa buhinga bwiwe wumva ayo mashyirahamwe areka ava hehe ajya hehe azotera imbere gute abarimu bazotera imbere gute Re- reka icyo kibazo twibaze ah, mu kanya gatoya cyane rwose ndabona umwanya watujanye munduhe inyishu ngufi madame salome ntegeka mu eka mu bikorwa muri kumwe murarangura muri iki gihe eh, umushirantahe elias ndayiragije aravuze ikibazo c'urunaniza rw'amabanki inyuma y'aho mubonaniye n'umukuru w'igihugu izo nzitizi ziracahari
ego cyane ku inzitizi mu ku- mu migambi y'urwari- y'urwaruka je ku bwanjye mbabona ko zikihari Zira- ziracyahari kubera hariho i- ibintu amaprosedire usanga ari maremare usanga ananiza urwaruka kubera bo hari- kuri burya buryo buke bwabo barakeneye amaprosedire aborohereza bariko barakubwi- baragusaba amayipoteke naho bavuga ngo ngo ni ngo ni banki de jene hariho ibintu usanga bagusaba ugasanga wowe urugwaruka birakugora amaprosedire akaba maremare mugabo byongeye je si- si nguma mvugira urwaruka rwose najyewe ndirwaruka mugabo hariho ivyiyumviro dukwiye ku- guhindura kirazira kuronka ama- kubona amafaranga gusa ugaca ubona ko ubwo nyene ubaye umumiliyoneri ukwiye gukonsoma uko ushatse mugabo banja kandi sinshira imbere u- kuronka amafaranga kandi jewe ku bwanje ndugwaruka nkeneye iterambere kandi nkeneye ko n'igihugu cyanjye gitera imbere mugabo by'ukuri habanze ha- haza inyigisho bareke kuyora amafaranga bahereze urwaruka rut- rutaratangura gukora Egome.
nibahereze urwaruka ruri ku kindi rwatanguye reka gukora.
duhe amasegonda Nta ntambara makeyi zihari.
n'umushyiranahe ugenda impagaritse agire icyo avuze eh, kuri izo ntambamyi eh, zishikirijwe na elias ndayiragije avuga ko hakiri intambamyi amananiza mu mabanki mu kanya gato amasegonda mirongo itatu
yego Eh, eh, ingene bimeze ingene twohanura cyane cyane nka eliyasi ntakiri imbere amahera afite ubwa mbere umugambi icyiyumviro kubera na twese tukumva ko twatanguje ngo amahera menshi kubona aho dushize Ntitwa- ntitwashotse twirwa mu mabanki ngo baduha- baduhe amahera ariko twatangiye kwerekana icyo dushoboye dukoresheje uburyo bukiriritse bwo ngaho ariko tuko twifuza uwo mugambi uraba nk'igihugu cyose ni ukuvuga rero eh, nashaka nunganire madamu salome hakangura icyumviro ntihatangura kujya muri banki ngo mama ahera aho uzoca uhomba Ego- uzoca uhomba Ah, hariho kandi eh, umushyiranahe uge nimpagaritse turangije ikiganiro ndagushimiye cyane rwose
murakoze ndagushimiye nawe eh, salome ntegeka ku kanya mwatoye kugira ngo musangire natwe ibyiyumviro eka ni- n'ubuhinga mwakuye eh, mu mpano mwaku- mwahawe n'umukuru w'igihugu mwakoze
ndabashimiye nanjye murakoze ku mwakoze ku ntumire kugira ngo ntangire ibyiyumviro byanjye ndabashimiye namwe mushikana ya Apollinaire nshimiye imana ku vyiyumviro vyiza mwatanze kugwaruka
Eh, murakoze cyane mubaha frederic kuba mwashoboye no no kuntumira kugira ngo nze dusangire ibyiyumviro kugira ngo twiteze imbere duteze imbere igihugu cyacu turabashimiye Kandi na abashimiye n'abasho- turabashimiye namwe nshuti mwese n'abanyarwanda mwaduteze amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese